turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika muri uganda twumvikanya kuri fm mirongo munani n'umunani n'ibice icenda ya voice of muhabura ku isi hose turi live kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu instagram x ni voa radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga cuno musi mwagiteguriwe mukaba mugiye kugishikirizwa na diana nini nahazwe nk'uko vyama ni ikiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi ku ijwi rya amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
icuka ca politike n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu mu burundi biteye impungenge abatari bake murimwo harimwo ekleziya katolika biciye mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye z'amaparuwase yose yegukira ekleziya katolika mu burundi inama y'abepiskopi katolika iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene uburundi bwifashe mu bisata nkuramutima bitandukanye mu vy'abepiskopi katolika bashikirije muri iryo tangazo harimwo ko uburundi bwoshobora kugarukana ituze kurwanya ukudahana kwihanganiranira mu vya politike kubahiriza agateka kazina muntu gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye kunagura igisata c'ubutunzi amafaranga y'agaciro n'ibindi n'ibindi muri muri sanga y'uno musi rero twatumiye musenyeri mukuru simon ntamwana yahoze atwara diyoseze nkuru ya gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u burundi akaba yarigeze no gutwara inama y'abepiskopi katolika muri ico gihugu kigwiriyemwo abakatolika musenyeri ntamwana rero tumwakire uh, ni nararibonye iraza kuturagira ku bihe vyamuranze yongera anadufasha no gutahura uko ekleziya katolika ibwirijwe gukorana na leta ku neza y'ikibano na beneco tudasize inyuma ico ekleziya katolika igona ku bibazo bimwe bimwe musenyeri nta mwana kaze ku ijwi rya amerika kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu
murakoze cyane turagize bwake turagize mwiriwe mwebwe mwese muriko murakurikirana kino kiganiro ndabashimira cyane ko tugisangiye murakoze musenye mu kanya nari mvuze ko muri nararibonye kandi sinibeshe muri yo ubu muri mu karuhuko k'izabukuru mukabayemo gutega musenye
Eh, akaruhuko k'izabukuru nyene gatangura ku gutera gutera ubunebwe ariko eh, umuntu amazemwo ama- amezi abiri ane atandatu arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko eh, mu kwakira eh, udukorwa tutaremereye mugabo kandi tw'ingirakamaro Eh, ariko rero jeho eh, ndahiriwe eh, nk'uko bavuga mpiriwe mpishije ni uko kandi eh, mfise umugwi w'abakristu umugwi w'abakristu nita umuryango w'abuzurizamana uwo muryango rero w'abuzurizamana nkawu- nkawushyiramwo amashami atatu amashami agizwe n'abalayike abakristu eh, basanzwe mu ngo zabo ha- hama hakabamwo ishami ry'ababikira hakabone- hakabamo n'ishami y'abasaserdoti Eh, uwo muryango rero ubu ubu urampawe utuntu twinshi two gukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi ntibagiye gutabara nekeleziya uko nayiragijwe bampamagaye mu butumwa bwo gutanga eh, gutanga nk'ikonfirimasiyo ndagenda canke bwo guhagarikira uwundi mugirwa mweranda niko kuko Eh, ivyo rero nivyo ubu nkora nkumva eh, nkumva mpimbawe nako karuhuko yego eh, kagaheza kakampa karyo ko gusenga cane cane Mm, eh, muraza kukwibuka muratwibuka abo bose bangiriye neza mu gusenga muraza muradushamo mutwibuka muri uwo muryango harimwo imfuvyi iyo tuvuze imfuvyi haba harimwo iz'intambara haba harimwo imfuvyi zitandukanye turaza kubigaruka ko handi hato musenye ariko ah, harya inama y'abepiskopi katolika mu burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwari mutubwiye ati umuntu araruhuka barayakoze bitandukanye vyinshi rega kuva kuri ya myaka mwinjira muri ekleziya katolika ah, kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimazemwo imyaka ingahe muyitwara inama y'abepiskopi katolika ukurongora inama y'abepiskopi eh, eh, nyezina ndabimazemo imyaka cumi n'ibiri eh, kubera ko nyene hari mu gi- mu bihe bitoroshe hanyuma rero bagenzanje eh, baransaba yuko nomara iyo myaka mu bisanzwe ntawe umara iyo myaka yose eh, twama tumara imyaka itandatu ariko nyene mu bihe bitoroshe tubona yuko abepiskopi babona yuko ari byiza ko bidahinduka eh, birashoboka nivyo rero byanshobokeye nivyo byantumye Eh, eh, kuba baraye arabizeye igihe cyose Mhm.
ariko kandi eh, naratwaye n'inama n'inama ihuza abepiskopi b'akarere eh, ka kongo eh, ka repubulika demo- ka repubulika demokaratike ya kongo eh, hamwe n'u rwanda n'uburundi iyindi myaka itandatu ibyo byose rero bigatuma bagira ingendo nyinshi cyane amanama menshi cyane mugabo imana ishimwe eh, byarashobotse none heraba eh, nda-
Ego. Eh, ni nyuma y'imyaka rero cumi n'ibiri mutubwiye haba mu burundi muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri mu mabanga yo kuyobora igihugu c'imana mu butumwa bw'umwungere ni ikihe mwama mwibuka coba carabashitse ku mutima kikabanyuraga musenyi agaterefone ka musenyeri simon nta mwana karavuyemwo ariko muhinga bw'ivyuma babidufashijemwo basubire bamuturondere turiko tuvugana aherereye i vatikano muri kano kanya yagiye mu butumwa bwiwe bwa misi yose baramuturonderera kugira ngo agaruke atwishure ku bibazo bitandukanye dufise n'ivyo namwebwe mufise kuri facebook yacu mukaba muriko muradukurikira mushaka guterera ivyiyumviro mushaka kubaza ibitandukanye muturungikire amanimero yanyu ya telefone mubicishije kuri facebook yacu ariyo voa radio yacu turarindira ko muhinga bw'ivyuma batugarukiranira musenyeri simoni ntamwana kugira ngo abandanye atwishura utubazo dutandukanye haba mu vyamuranze mu buzima bwiwe akiri mu mabanga atandukanye yajejeshejwe na ekleziya katolika mu gihugu c'uburundi ranavyivugiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo birumvikana ko hari vyinshi yagiye acamwo hari politike zitandukanye z'ibihugu vyo mu karere ka afurika y'ubuseruko vyose turaza kubigarukako aragarutse ku murongo wa telefone musenye
karame muratu sabwe.
ego muratubabarira ivyuma ntibisezerana nariko ndanasaba imbabazi abakunzi b'ijwi rya amerika sinzi ingene vyari bigenze ariko eh, ni vyiza ko mugarutse nariko ndavuga nti muri iyo myaka yose mwaciye muhaba mu burundi no muri repubulika ya demokarasi ya kongo birumvikana u rwanda mwarahakoreye n'ahandi ni igiki cabanyuze cabashitse ku mutima mukavuga muti iki kintu muri ino myaka namaze ndongoye igihugu c'imana sinzovyibagira
burya eh, akarere eh, ka afurika yo hagati eh, karafise uburyohe bwako eh, cyane cyane mu biraba ubuzima bw'ikleziya gatolika Eh, nibwira yuko ako karere kari mu mu mu turere twa afurika eh, twa eh, twagize bakwiye by'umugisha w'imana eh, eh, karonka abantu benshi bakira neza ekereziya gatolika haba muri kongo iharanira demokaratike demokarasi haba mu rwanda haba mu burundi eh, abakristo b'abagatolika nibo benshi niho rero eh, icyampimbaye rwose mu buzima bwanje kwabaye uguherekeza abo ba kristu mu kwemera kwabo eh, kwatumye eh, bamenya ingene iteka ry'umuntu ringana ingene ryotezwa imbere ingene twagenda turaryitwararika uko buke uko bwije Eh, icyo rero kiraheza kirampimbara cyane ari nacyo cyagiye eh, cyagiye mu mutima mu ntimatima y'ubutumwa bwanje kugerageza gukomeza iteka ry'umuntu umuntu rero umuntu nk'uko tumusanga mu ijambo ry'imana ngiyo indoto ntamye mfise eh, ngiyo intumbero n'uno munsi ngumana mu mutima wanje eh, kugira ngo ndabe ko uwo muntu twomuteza imbere twomwubaha twomukunda uko abwiriza gukundwa ntiduhave eh, tumu eh, tumwitiranya n'ibindi eh, ntiduhave eh, dukurikirana izindi nyungu ataco ziri eh, buzanire koko abantu atari mbere uko baryanisha murakoze cyane nk'uko dushobora kubibona ego murakoze cyane eh, musenyeri simoni nta mwana mu nkundire gato nkubitire ku mirongo ya telefone hari abanyagihugu bafise utubazo bibariza turakira izahake izaha ikaze ku ijwi ry'amerika izahake uratwumva
ndabumva neza cyane Uherereye?
Je ndi muri kenya Nairobi.
ego akabazo kawe
Eh, ikibazo canje kijyanye ngomba kubaza eh, nyakubahwa musenyeri mbega ah, ubu burundi ubu kuvaho eh, jewe mfite imyaka mirongo ibiri ni donc mfite imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko mu bisanzwe dushaka kumenya uburundi buri ko buva hehe buja hehe twebwe ku bajene b'iki gihe tu- ku myaka dufise eh, n'ubuzima buhanze igihugu uno munsi mwakoze ikibazo cyane ni iki izahake u- aho muja naho muva ubiruranishije muki mu vy'ukwemera imana canke mu- mu- mucaye gisata
Eh, mwonsigurira neza gatoyi eh, mukambwira ikiganiro aho kivuye n'aho gishitse Nda- ubu ntiya- nyene kugira ngo Ya- yariko aratubwira bimwe mu vyo yashoboye kurangura mbwa wibaza yuko akabazo kawe ushaka ko akakwishura aruranishije kuki
Ndavuge?
wifuza ko akabazo kawe musenyeri nta mwana akishura aruranishije kuki U- ku buzima bwahe bw'ukwemera bwa politike canke bwiki
Eh, bwo- bw'ukwemera bw'ukwemera mu- mu- mu- kuri ekereziya katolika urakoze Eh, turavye itangazo ekereziya katolika ah, yasohoye urakoze cane kuw'imana ugira umunsi mwiza ego Ego telefone yiwe ariko iranatumena amatwi turasaba imbabazi nimba namwe byababangamiye mu matwi musenyeri avuze ku itangazo ryasohotse ngira yavuga rya tangazo riheruka gusohorwa n'inama y'abepiskopi katolika mu Burundi aho berekanye ico uko babona uburundi ubuzima bw'uburundi mu bisata bitandukanye ubutunzi agateka kazi na muntu n'ibindi mwishure uwo mukunzi w'ijwi rya Amerika hamagara ari muri Kenya
Eh, iteka ry'umuntu iteka ry'umuntu kuri twebwe umuryango wa ekereziya gatolika eh, n'agahambaye iteka ry'umuntu eh, ntirishobora gutandukana n'ukwemera kwiwe mbere uko kwemera naho kutoba uko ekereziya gatolika naho kutoba uko ekereziya gatolika niyo aba uwo muntu yemera imana akemera yuko ariyo ndemyi nuko imuha ubuzima eh, atari we eh, yi- eh, atari we ariko ah, ariha ikibanza hagati ya bene wabo mugabo agisangiye nabo kuko imana yabashatse bombi yabakunze bose iryo teka rero iryo teka niryo nshatse kukwishyura ku mugenzi iryo teka ntawe ushobora kurikomakoma ntawe urifitiye ntawe ufite uburenganzira bwo kurihutaza bwo kurimugaza bwo kuriraba i- ijisho rihiritse eh, nk'uko umengo eh, niwe arigaba ego abantu turazi twese yuko babanye eh, bashobora eh, bashobora kubwiririkanya bagashobora gushika ku neza ibahuza nk'uko kandi bishobora kubangira kuri uko kubwiririkanya ugasanga bararyanye mu gihe rero eh, bibashikiye no ngaho iryo teka niryo baza bagarukira naho twasu- naho twa- twaryanye naho twagiriraniye nabi tugaruke n'ingoga kuryubahiriza kurikunda ni naho mbere dushobora gutezanya imbere nk'uko umuntu wese abyifuza iryo teka ryifashe gute ku bwanyu ga musenyeri mu burundi ariko yegereza amatora muri bibiri na mirongo ibiri na gatanu bibiri na mirongo ibiri n'indwi tugarutse muri rya tangazo ry'abungere ba ekereziya katolika mu gihugu c'u burundi ku bwanyu iryo teka ryifashe gute
Eh, nibwira yuko eh, tugenda natwe dutera imbere mu kumenya yuko eh, umuntu ariko atihabwa nk'uko eh, n'aba- n'abakurambere bacu eh, ba sokuru ba nyokuru bagenda barabiture- barabitureresha babireresheje abaje imbere yacu eh, bakababwira neza yuko umuntu ariko atihabwa icyo gihe rero umuntu ariko atihabwa araheza koko akubahwa akubahwa mu burenganzira bwiwe bwo kuba- bwo kubaho akubahwa mu burenganzira bwiwe bwo kuvuga icyo yiyumvira icyo arota nawe kugira ngo amererwe neza nuko mu kugenda afise ibyunganira iryo teka aho hose ari ari mu kumubungabungira amagara ari mu kumuzigamira utwo atunze ari mu kuduteza imbere ari mu kibanza cyiza ibyo byose ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera ryateka mu burundi rero hariho ibibi birikomeretsa ibirikomeretsa hari aba abarikomeretsa bari mu eh, mu kibano gisanzwe eh, naraye numvise yuko hari abantu babiri bapfuye bakurikirana muri komine bugendana eh, ba bishwe kandi ari abo muri CNDD-FDD byarambabaje cyane kuko nari ndabazi eh, kumva yuko bishwe eh, bishwe gutyo eh, jewe n'ukuri bira eh, biranyereka ingene eh, tukiri tukiri mu ishamba ryo kwicana eh, tukiri eh, mu ishamba aho itegeko ari rya rindi akaruta kandi karakamira rirakabura ibyo nyine nibyo bitobaye ariko kandi no mu ntwaro no mu ntwaro turabona abirekura turabona abirekura eh, bagaheza bagaci ba- ba- ba- ba- ba- ba- bakagira n'abababanyi babo bakagira n'abo bamye bakorana nuko bakabakanga eh, ibyo rero nabyo nyine eh, biratuma rya teka ryononekara ni naco abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe oya no kurinde dushobora kunuma cyane cyane abantu bagiye gufata ingingo zihambaye mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ziraba ugutwara igihugu cyacu byaba byiza babimenye kugira ngo babihubure kandi nibwira yuko aho ku bwanje bagize neza cyane kutwibutsa icyo dutegerezwa kutwibutsa icyo twogwanira aho twaba turi hose baba rero abatwara baba abatwarwa nibubahe iryo teka ry'umuntu mu mpande zaryo zose niba mbere gushika n'aho n'ubu batiyumvira kumwe badashobora kumuryagumba ngo ni uko batiyumvira kumwe kuko aho o tuzaba turiko turakomeretsa ya nama twigira yo kuba abanyedemokarasi Mm, yo kuba yo gusoneranira mu kugenda twubahiranira ibyiyumviro byacu bya politike Yego. Ah, none ga musenye kuri ivyo vyose mutubwiye abo biwugendana abandi batandukanye bavuzwe ah, hirya no hino mu Burundi utundi tunenge twagiye turadomwa ku rutoki n'inama nkuru ya episkopi katolika mu itangazo ryabo ku bwanyu mwibaza ko intandaro yayo mabi atandukanye Urundi bwagiye buracamwo n'ubu mukaba muvuga muri eklezia katolika ko akihari ari iki intandaro ni iki
emwe ku bwanje narabivuze harashize utusi ku bwanje ni uko eh, abantu bagenda bararyanira u- amatungo abo badutwara cyane cyane usanga ariho aribo baduha ako karorero ko kuryanira amatungo eh, kukusenekera kanaka eh, kuko yoba afise ah, uduka twinshi cyane utundi dutungwa twinshi eh, ugasanga eh, turamukuye ku musozi eh, kubera ko eh, dushaka ko eh, dutarukira muri iryo tunga ryiwe kandi tugira tuti akabandanya haryo azoturusha ijwi azoturusha igihagararo Eh, jewe nabanye nabanye politike ngira ngo mirongo umunani ku ijana mu bategeka eh, kandi kuva kubo hejuru jewe ngira nti uwo mutima wohinduka uwo mutima wohinduka twoshobora n'ukuri eh, kurongora neza buno burundi naco kikaba igihugu kikaba igihugu eh, giheka abana bacu bose kibagaburira neza eh, kibitwararika bose ata n'umwe avuyemwo uko kwikunda rero uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aze iwanje honyene ku mubanyi ntagende eh, kuri uriya wundi wo ku mutumba ukurikira eh, ntihagire ikiboneka eh, kimuha iteka ibyo o iyo nyifato niyo jewe nibwira ko yadu ya- yadukwegeye amabi yose tubona mu burundi Mm, murakoze ku muco muduhaye dusubire ku mirongo ya telefone twakira jean pacifique jean pacifique ikaze nawe dusangire ikiyago na musenyeri simoni nta mwana yaduteye iteka yo kuba muri muri sanga y'uno munsi uhereye ga jean pacifique
Ah, mwiriwe neza ndinda baramutse Mhm,
Eh, mbereye ngwa zambia mugwa mukuru wa rusaka mhm. akabazo kawe
akabazo ahubwo nta nubwo kari akabazo ahubwo nashaka hanini nanga icyiyumviro cyangwa igitekerezo cyanjye Mhm.
icyiyumviro cyanjye cyangwa igitekerezo cyanjye mfite ubwo igihugu cyangwa kugira ati butabikanye ubutunzi bwacu bw'igihugu twakumvikana nyine ukuntu turi kubisangira kuko byose ni ibyacu nta Mhm.
kuvuga ngo bariya ngo bihererekanye bonyine cyangwa aba nabo bihererekanye bonyine ni naho tubafate kungurana ibitekerezo kuko umuntu umwe ari we afashe ikintu akakiyerekana wenyine usanga nta nta kintu ari gushika ariko bibaye ngombwa ko babisangira bose usanga ibitekerezo bagenda bunguranaho ibitekerezo ugasanga ibintu biri kugenda neza urakoze ariyo cyane mpamvu Mm. Yego.
yego urakoze cyane jean pacifique ngaho muri zambia Ah, jules nawe uratwumva jules jules uratwumva jules mwenga bw'ivyuma ah, bariko baragerageza kumva ko jure bumwumva hanyuma rero ga musenyeri tugarutse ku vyo mwariko muravuga uno musi ah, mu bindi vyaba bigihanze uburundi mwibaza yuko amacakubiri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo ah, bivugwa mu burundi canke ico kibazo co caravuyemwo ntikiri muco twokwita ikibazo ki- kifatika kihari
ku bwanje amacakubiri y'ubwoko azanwa n'icyo n'icyo mpejeje kuvuga kwa kwikunda kwa gushaka eh, kwigarurira eh, amatungo eh, dushoboye ku- kugenda tura eh, turayora eh, mbere binaciye no mu busuma kenshi eh, kuko eh, twarabonye abatunze abatunze mu mu- mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa eh, bwo gu- gu- gu- bwo gutwara ugasanga eh, bamaze bamaze kuronka eh, miliyoni miliyardi kubera ko nyine biba biciye mu nzira itari iyo Eh, niho rero eh, uku gushaka kuyora amatungo gushaka kuyihereza ko jewe jenyene bica binyosha bica binyosha kuronka akagwi k'abagenzi twobwiririkanya kugira ngo bya bindi ntibintakarane kugira ngo bya bindi eh, sindabi eh, si- sindabisamaremwo niko rero kugenda gutora mwene wacu canke muvyaranje eh, canke eh, umukwe wanje n'ibindi mwene ivyo ugasanga rero ba bandi eh, bagiye gutorana batyo eh, bakurikije amaraso yabo bakurikije eh, amamuko yabo ivyo bigaca biba urudubi bigaca biba urudubi abandi eh, bakabona yuko ari umugwi wa hariya eh, wa- wagiye hamwe canke rero mbere ugasanga eh, bagize bati ba bandi n'abakomoka kuri uriya muntu eh, ibyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yoba ari amacakubiri y'amoko ku bwanje ayo macakubiri y'amoko siyo ari intandaro ya eh, y'uburyarya buri mu burundi eka je nibwira ko eh, eh, nibwira ko ayo moko atawoza eh, kuya eh, kuyajyanirako azi neza yuko atayihaye azi neza yuko twese tuvuka nk'uko eh, wa mu- wa mutunzi yobi yabivuga tuvuka turi gusa turi mburungu abavyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise hanyuma n'igihe dupfuye tugasubira inyuma emwe ata a- a- ata- ata nk'abatu ba- badutekereye ata ata amanoti badutekere ba- badusasiye n'ukuri da akaguma ngaho none rero ndazi neza yuko tworamuka dutegereye yuko iryo tunga ibyo byiza biri mu burundi byosangirwa bigaheza biki- bi- bi- bi- bigashiki- bigashika kuri bose ni ukuri uburundi bwotekana uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga ugasanga turashoboye eh, ku- kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu uboneka Mm. hama utwo tunenge dutandukanye dufatiye kuri ya mipaka nayo yugagwa ah, ndazi ko mu kwa gatatu abepiskopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohora itangazo bavuga ati yamara yamara Burundi n'u Rwanda nibaraba abanyagihugu abakirisu bariko bara bariko barahabonera amakuba kandi atari bo navyo ivyo bintu mubivuga kwiga musenyeri gushikaho vyanka kumubanya bana n'uyondi imipaka ikugagwa bikaba ah, nk'ico mwise urudubi niko mwavyise
emwe ndibuka ijambo eh, umukuru w'igihugu cacu nyir'icubahiro eh, evaristo eh, general evaristo eh, ndayishimiye yavuze eh, ariko aripfuza umubano mwiza umubano mwiza hagati y'u rwanda n'uburundi ati umubanyi araryoha umubanyi araryoha umubanyi nta kumwiteranyako niho rero je nogira nti iryo jambo yavuze egome nibwira yuko ridutuma twifuza yuko ibyo byabaye byo kugara ama imipaka eh, vyotezura nukuri byaragiriye nabi abantu batari bake eh, b'abanyarwanda bizira mu Burundi b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka bose bakaza basumye kugira ngo eh, bateze imbere iki bateze imbere utwo bariko barakora eh, kandi boroherwe nibwira ko icyo kintu eh, nk'uko eh, twese tubyifuza cyo koroha maze eh, ibigoranye by'ukuri eh, bigaheza eh, bikarondererwa iyindi nzira iyindi nyishu atari uku ukugara amayira kandi tuzi ingene eh, eh, amasumo yama ari eh, yama ari ku mubanyi eh, kuko nyene ari umubanyi azi neza ico nanje mba nkeneye nk'uko nanje mba nzi ico akeneye duheza tukagenda turaguranana turaka- tukagenda turasa turasangizanya utwo dufise nico gituma rero eh, n'ico coheza eh, kika kikorohe kikoroshwa eh, ego byabaye ku ruhande rw'i Burundi umuntu agenda mu Rwanda ashoboye gushikira ayo ma- ayo- ayo- ashoboye gushikira iyo mipaka arugururirwa hanyuma akagaruka mugabo nibwira yuko n'uburundi n'uburundi bwoturonderera uburyo twoshobora eh, ku eh, gukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama Mwiko murakoze twakire Olivier. Olivier ikaze ku ijwi ry'Amerika.
ego murakoze Uhererega Olivier.
jewe mperereye mu kinyinya Mhm. Akab- Kinyinya ni muri mu ntara ya bijumbura i Bujumbura. Akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana. Musenyeri mukuru.
mbanje kumuramutsa simoni nta mwana
Arakumva. Mm.
Eh, nataka kuba Ego.
ikibazo cyanjye kimwe gihagaze uku ndashaka kubaza simoni nta mwana ati mbe koko gwiki Mhm.
ni giki yofasha leta ya kino gihe ku buryo urabona imipaka yarugawe ibi yitwaje umubano mubi ni giki yofasha ku buryo twebwe abanyagihugu duteza uburigwe n'uko kuntu bugaye imipaka ni giki yohanura leta kugira imwumve kuko dusanzwe tuzi yuko ari n'umwesikoti mukuru anahanura bikumvikana Mm. Ubwo ntiyaraheje gutanga impanuro ga Olivier. Wava umusubiza inyuma. Eh? Reka reka ndagutuma.
Nari mpejeje kubivuga Ego aruheje kubivuga.
nari mpejeje kubivuga Ego.
eh, nibwira yuko eh, ikiganiro ciza coza hagati y'abo badutwara ah, ab'i rwanda n'ab'i burundi nde ndumva yuko twoshobora gushika ku nyishu nziza eh, ku nyishu nziza Eh, ego muri kahise turashobora kuba twara eh, twarahemukiraniye muri utu muri turiya eh, kandi eh, bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi nico gituma eh, nico gituma nibwira ko eh, ikiganiro ciza coshoboka coshoboka eh, ntidusiba kubihanura ntidusiba kubi- ku- kwerekana ingene ikiganiro mwene ico gishika ku neza n'ingoga gusumba umukazo eh, gusumba uko kwiyugarana eh, k'uburundi bw'iki gihe eh, hambavu y'u rwanda nk'uko n'u rwanda eh, buhoro buhoro rwaba rugira ruti nanjye niyugare nanjye niyugare eh, maze tube ngaho turi abantu eh, twogira tuti eh, eh, twa emwe eh, twarabishe twa- twarabishanije imigongo Ya- abarabi- abarabishanije imigongo imwe baba bashaka nyene ku- ku- kumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simbona ingene umuntu yoterura u rwanda ngo arushire hariya canke burundi ngo arushire hariya eh, ngo ruve hambavu y'u rwanda ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko imana yatwiterekeye hamwe eh, eh, kubandanya eh, kubandanya tuguterera mbere kukaba kwiza gusumba musenyeri mu- muvuze iby'u rwanda n'uburundi muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu n'iki nje niyumvira ba barundi bari mu ikambi ya mahama mu rwanda hari abari mahama hari abari muri tanzania ah, zandutana zande Eh, kiriya kibazo coco mukivuga ko iki c'impunzi z'abarundi gikwiye gukorwa n'icahe kugira ngo ba- ba- batekanirwe aho bari bashobore gutahuka mu gihugu cabo
no kuri impunzi ariyo yose uri yagiye ejo yagiye hirya y'ejo ni umuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bake jewe narabiboneye imahama narababonye nuko aho zanduta za eh, eh, za mutabira naragiyeyo nuko eh, narababonye eh, mu- muri leta zunze ubumwe za amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu eh, burya aho wavukiye aho wavukiye emwe hama hagoye hama ariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nicyo gituma rero impunzi impunzi uko zoba ziri kose bozorohereza kugira ngo zi- zigaruke mu burundi Eh, kugira ngo ibyo bishoboke eh, ku ruhande rw'uburundi nyine eh, ntihabe uwo mutima wo ku- wo kugiriranira impuhwe ukugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye ntibahave eh, baza ba- biyumvira ngo uh, ngo turagowe ntitwashika nk'uko kandi nabo nyine mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abariko baratwara egome aho twavayo byari bibi twahunze icyagira kitugirire nabi Eh, bagaheza rero eh, bakaza batekanye muri iki gihe ndabona yuko eh, boramuka baje eh, nawe nu eh, amakungu arabibona eh, n'abandi eh, bari mu burundi barabibona boshobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano tuzobakirana kubategera ego turabizi ingene eh, intwaro y'imigambwe eh, ihame imeze U- uyu munsi eh, umugambi wose ugira uti noronka abanywanyi noronka abiyongera mubanje Eh, n'ako kantu kariho mu burundi cyane cyane imbere y'amatora ivyo vyovyo niho biri mugabo je ntivyombuza ko nigarukira n'umutima utekanye abo ku ruhande rwabo nabo babakiriye Mhm.
hariho ikintu cyiza nibo ba- nibo barungika babirukanye nibo barungika babaranduriye ko utu- u- u- uduhema bari- ba- ba- ba- ba- ba- ba- ba- bashobora ku- ku- kuba barihishijemo bobafasha kubitegera bobafasha kubona yuko ari ikintu cyiza cobashikana iyo baje bava mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyane bikamuronderera aho yoshobora kwakirwa wewe yibwira yuko ashitseyo yomererwa neza hama kuri ba bandi nabo ba- baciriwe ah, uwo guherayo aho mvuga b'abanyepolitike bagirizwa ivyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kuba boba barahatse kugira uruhara mu ihirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari ico gihe nabo ubutumwa busa nk'ubwo turungitse mu makambi canke buratandukana
bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari indongozi abo bari indongozi ariko rero n'aho bari indongozi nabo nyene si ibikoko vy'ukwica si ibikoko vy'ukwica nibwira yuko nabo nyene nabo nyene bagifise agatima keza ko gukunda uburundi ni nacyo gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi yo kugwana umugabo bo kumva yuko batimirwa bo kumva yuko eh, batarabwa eh, ribi eh, boshoboye kuza n'amahoro ariko ndazi neza yuko eh, amategeko amategeko y'igihugu eh, kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati iri ryara- iri ryararenzwe ko ko ryarenzwe ko rero ko ryarenzwe ko niribanze eh, risubizwe mu buryo jewe rero nkagira nti no kuri urwo rugero ntihabuze uburyo bwo gushika ku ciyumviro ciza ku ciyumviro cotekanya uwo yagiye ahunga ahunga ibyari byabaye nko mu bihumbi bibiri cumi na gatanu ribwira yuko yogaruka yogaruka abo bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda ashikira mu mu munyororo atagenda ashikira eh, mu kundi kubura kuburagizwa icyo akora icyo yifuza bagaheza rero bakabi bakabishyira nanone mu nama kugira ngo ni ubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati ni ukuri ubu ndategereye ndashoboye gusaba imbabazi ndashoboye kuba narihenze mugabo uko kwihenda kwiwe biguheza ngo kumuheze mu gahinga murakoze uko kwihenda musinzi kwiwe yego uku kwihenda kwiwe ntikumugira umwasi w'igihugu ubu no mu myaka yose ntabiba na gatoya murakoze cyane ku nyishu zanyu turasubira kuri telefone twakira gakwavu gakwa ikaze ku ijwi rya amerika aho uherereye hama akabazo kawe kwa musenyeri mukuru simoni ntamwana
ni gakwavu murakoze cyane ijwi rya amerika ni gakwavu gisagara mu rwanda Ah, ikibazo ngira ngo mbaze musenyeri ni ibibazo bibiri ikibazo cya mbere ese kiliziya gatolika hamwe na- n'abapisikopi ba gatolika ko bagaragara akenshi banenga ibyemezo amaleta amwe n'amwe yo ku isi aba yagiye afata kiliziya gatolika ikagaragara inenga ibyo byemezo ese ifite uburenganzira bungana gute ku byo yanenga ibyo byemezo amaleta aba yagiye afatira afatira abantu bagiye batandukanye ikindi kibazo ngira ngo mubaze ah, muri iyi si dufite ibibazo nyine by'intambara mu bihugu bigiye bitandukanye hari iriya ntambara iri muri congo hari ikirere n'ubu- ikirere n'uburusiya hari ni- na isirayeli na gaza biriya ntambara kiliziya gatolika ibivuga hirya adusigurire mu buryo bw'imitwe byari ibibazo nyine mubaze urakoze gakwavu ngaho mu rwanda ugira umunsi mwiza
Eh, uburenganzira bw'amerika Mm, yego muduge ku ijambo musenyeri
uburenganzira twebwe ekleziya gatolika dufise eh, bwo ku- eh, bwo guhamagara bene wacu aho turi eh, mu gihugu kimwe kimwe turimo eh, ngo tubakebure si uko tubarusha ubwenge oyaye si uko kandi tu- twaba tubarusha eh, inguvu z'uko eh, badakoze uku eh, eh, dushobora ku- kubakubita ku munwa iyo ibambewe uburenganzira dufise si n'ubwacu uburenganzira twebwe dukoresha twebwe twirukira nubwo nawe we gakwavu woshoboye gukurikiza n'iryateka ry'umuntu ndakubwira yuko ribwirizwa kubahirizwa ribwirizwa kugirirwa neza umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe iyo rero tubonye ibintu birihungabanya emwe uwo ariko arabigira twebwe turasubira tukamu tukamuvunira akabuhe eh, twebwe ntituja kumupfunga ntituja kumu- kumurega ahandi mugabo eh, twifashe ruto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka itoshoboka gutekanya we n'uwo ariko aragirira ibyo ariko aragira twebwe rero dufatira ku iteka imana yaturemanye ku ijambo ryayo ku ijambo ekleziya gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura gutegekanya umubano mwiza umubano ubateza imbere bose urakoze imbere yuko muca mwishura kuri n'izo kajya ngwano zindi yego Mhm.
n'izo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri Yego.
ntiyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe eh, kugenda ara- arakebura amakungu eh, ni ukuri ntiyigeze abi- abideha yaragerageje uko ashoboye kose afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama afatiye kuki iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu nta bindi twishimbirije
murakoze cyane hama gamusenyeri sinzi ko murabyumva hari n'abaca bagira ko bavuga ngo murivanga muri politike mvuze mu ni ekereziya katolika muri rusange umugambwe uri ku butegetsi mu burundi murabyibuka warababwiye muri bibiri na cumi na gatanu nyuma yaho irasubira babwira uko gukemura uko gukebura niko bafata nko kwivanga muri politike canke politike irajamwo mu byerekeye ku kugarura intama z'imana
nashaka kubabwira yuko atabuzima bw'umuntu nta buzima bw'umuntu na bumwe nta ruhande na rumwe rwabwo rutinjira rutinjira mu maso y'imana rutinjira rutamurikirwa n'ijambo ryayo nta na rumwe kuko kuko izo mpande zose umuntu agenda aracishamo ubuzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano imana yaduhaye ingabirano y'ubuzima ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi gutunganiriza abantu mu byabo byose nicyo gituma rero iyo ekereziya gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye ni uko biba mbere biriko bironona politike ni uko biba biriko biratukisha politike erega erega ikintu cyose umuntu atanguye kwihendamwo gisha cononekara bwa buryo bwo kwihenda umuntu aba agomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza yari kuboneka mu byo yifuza nicyo gituma rero na politike na politike arantegera neza n'ubundi wese antegere neza na politike ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwiriza kumurikirwa n'ijambo ry'imana none umukama yezu kirisitu si we atubwira ati mwebwe muvukana mwese none abavukana babiri tubabone bariko bararandagurana tubabone bariko baratuma umwe ahunga uwundi uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora duheze tunume ntibyoshoboka murakoze twakire didier ku murongo wa telefone wundi didier ikaze ku ijuru rya amerika aho uherereye hama akabazo kawe
murakoze goshe ndabuhaye mwiriwe kandi ndanahimwe cyane goshe nyiri cyubahiro musenyeri simoni nta mwana ndahimbawe rwose no kumva mwashoboye kumutumira sinza guteba ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngaha hanye mbere nshima n'inama yabo ibahuza impanuro baba batanga izo turazikurikira cyane rwose nyiri cyubahiro musenyeri simoni nta mwana hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muri ko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru hariho kimwe yavuze umuryango w'abihebeye imana harimo abafurera abasaseredoti ababikira mbere n'abakirisitu barayika ibyo ndabikurikira rwose yise abuzuriza amana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira ikibazo cyanje hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira donc kumenya kahise ijya cvr ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyine cyubahiro uyu mwepiskopi basangiye n'abo bandi bihebeye imana yashyizeho mukama yafashe gutora bamufata ubwo butumwa hari icyo baheza kumbure bagakorana zaba n'impanuro batanga n'ijya cvr ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe musenyeri simoni nta mwana nyine hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri cvr bagiye guhezagira ahantu ahantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yahera nicyo kibazo nshaka kumenya niba hari ico uh, baheza bagafashanya n'uyu mu gusevera urakoze cyane Didier ugira umunsi mwiza uh, musenyeri Simoni nta mwana akabazo ka Didier gukorana kwa Severa no muryango wanyu wabihebeye Imana uvanzemo abapatira afurera n'ababikira kugarukira he kumeze gute
eh twebwe eh turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'umukama Yezu Kristo eh nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu eh uvuye mu cyifuzo cyagiye kirashyikirizwa n'abanyepolitike uraba ubu badutwara n'abandi babatanze imbere kuko uyu mugwi wajya uva mu mwumvikano wi arusha niho rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho rero nibwira yuko intumbero twembi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana zirashobora kumurikiranira nkako ukurekuriranira ukuri n'ukurekuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira ni ukugerageza kumenya ibyabaye ibyabaye mu kuri kwabyo uhejeje kumenya ibyo byabaye mu kuri kwabyo uheze rero uduhamagare twebwe byabaye ko twebwe byabereye byabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora y'uko bawukura mu mitima y'abantu hanyuma rero gutyo tugashobora gushika kukurekuriranira kuko tumenye ukuri kuko tumenye uwagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashoboye yashobore kugira ati ni ukuri ndasabye ikigongwe ndasabye ikigongwe uburundi bwabyaye ndasabye ikigongwe abarundi bose bababariye muri icyo gihe nk'uko nk'uko abo bari kubarondera uko kuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ibyo byabaye bitabaye gusa kuri ku bahutu cyangwa ku batutsi bonyine ukwabo byongeye kuraba nabonye ibyagiye biraba nko mirongo icyenda na gatatu n'ubundi ako gatima kace kagaruka niko rero nagenda bibona ugasanga amakaritiye arugaye ibujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abahutu cyane umuhutu ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abatutsi ibyo bigaca byerekana ingene ingene uwo mugwi wacu uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu n'abatutsi bombi nyine bagiriwe nabi maze naho boshika kuri bya bindi bita jenoside bakagira bati imwe muri iyo muri iryo honyabwoko harimo abahutu harimo abatutsi icyo gihe kandi bose nabo kubahwa nabo kugirira neza ariko twebwe twebwe aba abuzurizamana twebwe duhagarara kundi kurundi ku yindi ntumbero y'ijambo ry'imana ubwo nyine ijambo ry'imana ubwo nyine ijambo ry'imana naryo ntirindira yuko turinda guca irya n'ino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka oya ntiturinda kuja muri kuja gutondana ibyo byose igicumuro canje nacumvise naho ntogenda kukirata ndashobora kugisabira ikigongwe kandi naho nyine nkumvirwa ego mbega musenya muri bibiri na cumi na gatanu tugarutse muri bimwe byatwe ko turavuga ingene igihugu ki- aho kigeze n'aho cavuye mu mvuru zo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi petero nkuru nziza mwarumvikanye muvuga ko abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ic'abatavuga rumwe na leta y'uburundi bavuga ngo sindumuca ubuja mwase kiriya gihe eh, mm, eh, bimeze gute ubu nta icivugo kiracari cakindi nyene canke vyarahindutse bivanye n'igihe
oya jewe n'ukuri sindi umuja jewe sindi umuja jewe nzoga apfana ndashaka ariho mbere y'uko n'abandi bose n'abantu bose banyotewe ukwishyira n'ukwizana eh, batagirwa abaja ata muntu aza abategeka abategeka ikibonekeza yuko atari ico noneho noneho ibyo byabaye mu bihumbi mu bihumbi bya cumi na gatanu Eh, babishize imbere y'abandi bashinga ntahe atari ababa mu burundi nk'uku kwa kw'abo bepiskopi barerekanye yuko barerekanye yuko iyo eh, ico kiringo kigira gatatu eh, nyene icyubahiro nyakwigendera perezida nkuru nziza yarondera akari kugishikira muri ubwo buryo nicyo gituma rero n'uno munsi eh, nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo eh, naho yashoboye gutwara si ukuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye eka ni nacyo gituma eh, twebwe eh, inama y'abepiskopi eh, twaciye mbere eh, dusokorora akarenge eh, no mu matora yakurikiye kuko nyine tutashaka kwishyira kw'iryo tonga ry'ikintu twabonye neza eh, eh, eh, twahavuye tugira tuti si byiza ko eh, tuja gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko eh, n'uno munsi naho byashobotse bikamara eh, ico gihe si kuvuga yuko byari mu kuri oya twese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo eh, ako gatoyi keza kaje eh, ku eh, kujana n'uko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kirangukana buhoro buhoro we naho kidahita ngo kiranguke nk'uko abantu bose bari babyiteze
musenyeri mukuru simoni ntamwana turi ko dusa nk'abasozera kino kiganiro ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa muha impande zitandukanye abanyagihugu inzego zitandukanye burundi mu rwanda kuko twaciye hirya no hino ivyo bihugu vyose mu karere kugira ngo muri bibiri na mirongo ibiri na gatanu tu- uburundi bugiye kuja mu matora na bibiri na mirongo ibiri n'indwi bizoshika imitima itekanye ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze akajambo mutekereye abatwumvise duhereye ku bategetsi gushika ku ku banyagihugu tugaca muri za mpunzi n'abihebeye imana n'akahe
yemwe jewe mbona ari ijambo rimwe yemwe mbona ari ijambo rimwe noguma nogumako kandi ndamutse ndarigumyeko ndamutse ndariranguye nta nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu nta rindi shano ryo- ryo- ryogiteranya n'ibindi bihugu tukaramuka twebwe eh, tu eh, eh, tugiye du- du- dutengatiye neza it- iteka ry'umuntu ineza ry'iryo teka ine- ineza ry'iryo ineza y'iryo teka ndazi neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyo ari cyo cyose kikagenda kivoma kivoma ineza yobera iryo teka hose tuzoheza dukundirwe tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turi ko tuja heza muri murakoze cyane ijwi ry'amerika ego musenyeri simoni nta mwana twibutsa ko mwahoze mutwara diyoseze nkuru ya gitega iri ku mugwa mukuru ya politike y'u Burundi mukaba mwarigeze no gutwara inama y'abepiskopi katolika muri ico gihugu ndetse no mu mabanga atandukanye muri repubulika ya demokarasi ya kongo turashimire cane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya amerika ejo nitwongera kudodora haba muri gitega canke i vatikano aho muri turiko turayagira muzotwitabe nk'uko mwabikoze uno munsi
murakoze cyane ni ukuri inzobigamburuka nzi neza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu nzogikora n'umutima wanje wose murakoze mubandanye mugira akaruhuko keza k'izabukuru
murakoze ego akabino ngaha rero nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwakoze kudutega abiri ikiganiro muri isanga mwagiteguriye mwongera mugishikirizwa na diana nininahazwe nariko ndakiremesha ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya amerika reka nshimire abakunzi batanze ivyumviro abatwandikiye kuri facebook tutashoboye guhamagara kubera akanya n'amatelefone yagera duciramwo muradutunga ariko kino kiganiro mu kanya muraza kugisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zacu youtube ni voa radio yacu na facebook turakibashiriraho muhinga bw'ivyuma nshimire abapfasoni babiri twariko turakorana ni ingenieur saida hamdum hamwe na nadia ta twese tubikebanuriye tubipfuriza kugira ibihe vyiza mu vyo muriko murakora mu uh, mutwumviriza aho muherereye ku mice ine igize isi yose ahanje turongera mu makuru ari imbere